inzamba inzamba irasamirana
amakuru na jean baptiste bireha
turi kwa mbere n'igenekerezo rya mirongo ine na kane ntwarante ni umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine na gatanu nshuti namwe bagenzi mwashimiye kwikira radiyo inzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu kirundi nayo akaba agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira abanyagihugu bo mu ntara y'ubanza cyane cyane abari mu migambwe itavuga rumwe n'uburi ku butegetsi batewe umutima wahagaze n'amanama y'ijoro amaze iminsi agirwa n'abari mu mugambwe CNDD FDD bavuga ko batazi icyo izo nama zigamije inama y'umugambwe w'abadasigana ipfona kuri uno wa gatandatu uheze yarasibijwe n'umukuru w'umutumba muri zone mparamirundi muri komine kayanza n'intara kayanza kandi musitanteri w'iyo komine yari yatanze uruhusha bariyamiriza ku kutihanganiranira muri politike y'abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bw'uwo mutware wo mu nzego zo hasi muri komine makamba naho bamwe mu bayobozi b'amashure bidogera musitanteri yarongoye iyo komine cyo kimwe n'urongoye indero muri komine makamba bariko babaka amafaranga yo kuriha amazi asanzwe arihwa mu gice ca gatatu naho hakaba hataragera bavuga ko atakuja inama n'ingingo kwabaye kazi mwana makuru urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org ndasubiye kubaramutsa mugabo azwi ku izina rya Emmanuel Mfitiye yanyurujwe mu gatondo ko kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega amakuru ava ngaho Gitega amenyesha ko yanyurujwe n'abakozi b'iperereza bari mu modoka yo mu bwoko bwa Irixe nk'igihe cy'isaha zitanu bamukuye imbere hafi yo mu rugo iwe hafi y'ahari icibutso ca Rwagasore ayo makuru nyene amenyesha ko Emmanuel Mfitiye yari asanzwe ari mu zabukuru ngo yoba yanyurujwe kubera imvo za politike kuko yari asanzwe ari umugambwe MST abo mu muryango wiwe bamenyesha ko bataramenya iyo yajanywe n'ico ahogwa bagasaba ko ronswa umuco uruganda rwa radio inzamba tukaba tutararonka kuri telefone urongoye iperereza mu ntara ya Gitega kugira ngo atange umuco kuri iryo nyuruzwa mu gisata ca politike y'abanyagihugu bo mu ntara ya Bubanza na cane cane abari mu migambwe itavuga rumwe n'uburi ku butegetsi barahagaritswe umutima n'inama zikorwa mu masaha y'ijoro n'abari mu mugambwe CNDD-FDD atawuzi ico zigamije ayo makenga akonyogwa n'ingene mu ntwaro baguma mu gacerere kandi babibona inkuru ya Bonfise niyongera kuko amakuru avaho ibubanza avyemeza ngo araheze igihe abari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD batunganya inama ziba mw'ijoro kandi izo nama zitemewe n'amategeko amakuru atangwa na bamwe mu bitaba izo nama ngo urwaruka rw'imbonerakure rwigishwa kwitegurira intambara ishobora guturuka hanze y'igihugu mu bihugu bibanye canke igaturuka hagati mu gihugu bamwe mu rwaruka rwo mu migambwe yindi atari umugambwe CNDD-FDD bafise amakenga kuri izo nteguro n'inyigisho zihabwa uruhande rumwe rw'abarundi ngo bibibutsa muri kahise inama zagiye zirakogwa muri ubwo buryo n'abanywanyi ba CNDD-FDD zavuyemwo ibikorwa bibi byo kugirira nabi abanywanyi b'iyindi migambwe bakingiwe ikibaba n'abo mu ntwaro no mu bajejwe umutekano ibyo ngo n'uno munsi nivyo biriko biraba kuko izo nama ziba mw'ijoro mu ntwaro babizi ariko ntihagire ico bahindura ikibazo mu mutima uhagaze ni uko twari tumenyereye ko amanama aba ku murango ariko amanama agakorwa mu ijoro tukabona ko iyo ngendo atari nziza ibyo tukaba tubimenyereye no mu bihe byagiye birengana aho habayeho igihe amanama yagumye kuva mu mwanya nk'uwo ayo manama akaza kuvamo ibintu bitari byiza ikiduhangayikishije kinaduteye n'umutima uhagaze ni uko ayo manama akorwa abajejwe intwaro bari aho babikurikirana ntihagire icyo babikorako ko bigaragara ko hashobora kuba ariko harategurwa ibitari byiza abanyagihugu bari mu migambwe yindi atari uri ku butegetsi basaba abategetsi mu ntara guhagarika vuba izo nama zikorwa mu ijoro bongere bahumurize ko atakintu kibi coba kimaze gutegurwa kiraba abanywanyi b'iyindi migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi uruganda rwa radiyo inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka kuri telefone cleophas nizigiyimana kuramatari w'intara ya bubanza kugira atanga umuco kuri ayo makenga y'abanyagihugu arongoye urakoze bonfisi niyongereye tukiri muri politike inama y'umugambwe w'abadasigana ipfona yarabujijwe kugirwa n'umukuru w'umutumba wa gatandatu uheze muri zone mparamirundi iri muri komine y'intara ya kayanza abanywanyi b'umugambwe ipfona bavuga ko batumva ingene inama yemewe na musanteri wa komine ibuzwa n'umukuru w'umutumba wiyamiza ingendo ibandanya yo gutoteza iyi migambwe itari CND FDD n'inkuru ya Jean Georges Kibugura hari ku munsi wa gatandatu heze aho abo banywanyi b'umugambwe iprona bari biteguye kugira inama muri iyo zone ya maramirundi aho baza babona umukuru w'umutumba ari kumwe n'akagwi k'imbonera aje kubabuza kugira iyo nama avuga ko atayimenyeshejwe abanywanyi b'umugambwe iprona baragerageje kumusigurira ko iyo nama izwi kandi bayifitiye uruhushya bahawe na musitanteri wa komine kayanza ariko bibi by'ubusa bavuga ko badatahura na gato iyo myifato y'uwo mukuru w'umutumba twahuye tugira inama twanirwa n'umukuru w'umutumba azananiye kumbura n'izindi mbamba kure bwari cyari kirababye nuko twari twasabye uruhusha mugabo baravyanka baravyanse kandi babona ko dufise urupapuro twemerewe na musitanteri ariko birangira tabyara batubwiye bati twe musitanteri ntadutwara turigenga umutumba ni gwacu nimba yabahaye uruhusha umudebubirizo mu nama ku mutumba wacu ko byaratubwiye twebweho nta na kimwe mukorera ngaha turababwira tuti none musitanteri twamumenyesheje mwebwe bigenda gute mutwantire kandi musitanteri we yamaze kuduha uruhusha oya nibyo birabasha twebwe ngo nta wundi mugambi uza nawe rero twarayobewe hagati y'umusitanteri n'utwara umutumba utegeka ubundi wariwe kuri iyo midogo y'abanywanyi b'umugambwe iprona uruganda rwa radiyo inzamba agateka kawe twarondeye umukuru w'umutumba yidogerwa co kimwe na musitanteri wa komine kayanza kugira ngo bagire ico babivuze ko ariko ntitwashoboye kubaronka mwamenya ko atari aho bonyene havugwa inama z'imigambwe zabujijwe muri iki gihe hegereje amatora haheze iminsi mike hariho inama yabujijwe y'urunani burundi bwa bose mu ntara ya karusi yabujijwe y'umugambwe cnr muri komine mpanda mu ntara ya bubanza hamwe n'iyindi yabujijwe y'umugambwe cdp mu ntara ya makamba
inzamba mu gisata naho kijanye n'ubutungane sentare nkuru y'intara ya muyinga yarahanishije ejo ku munsi w'imana mu ntahe yayo y'ikibiriraho umunyururu wo guherayo no gutanga indishi y'akababaro y'imiliyoni mirongo ibiri umupolisikazi adija yagiriwe n'icaha co kugandagura mu ijoro ryo ku wa gatanu umubanyi wiwe jeni kawera kandi abishaka amurashe n'inkoho y'akazi iyo sentare yategetse kandi adija kuzuriha ayandi mahera angana n'imiliyoni zitanu azoja mu kigega ca leta ni urubanza ababanyi n'umuryango wa nyakwigendera bari barindiranye igishika bamwe bakaba batishimiye impuza marira y'imiliyoni mirongo ibiri ku muvyeyi asize umucance abana batatu b'amaraso hamwe n'uwo yaratunze imyidogo ni myinshi mu bayobozi bamwe bamwe bo mu mashure mato n'ayisumbuye yo muri komine makamba imvu akaba ari uko musitanteri wa komine makamba zwena irakiza fatikanije na evariste nzobonimpha arongoye igisata c'indero muri komine makamba baherutse gusohora urwandiko rutegeka abo bayobozi kuriha amafaranga ijana ku myeshure yo kwishura amazi bariyamiriza iyo ngingo bavuga ko yafashwe gihutihuti n'inkuru ya pacifique nkeshimana nk'uko amakuru uruganda rwa radiyo inzamba rukura muri bamwe mu bayobozi b'amashuri yaba mato cyangwa ayisumbuye bo muri komine makamba bariyamiriza ingingo ibategeka kuriha amafaranga y'amazi yihutihuti ayo mazi basanzwe bakoresha atangwa n'igisata cya komine bita regi kominari doro nk'uko isoko ryacu ribitumenyesha bavuga ko musitanteri wa komine makamba zuwena irakiza avadikanije n'urongoye indero muri iyi komine evariste nzobonima bateye umukono ku rwandiko rugabisha hari ku igenekerezo rya cumi na kane rw'uhuma basabwa kuriha byihuse amafaranga ijana ku munyeshuri kandi ayo mafaranga asanzwe yama arihwa mu gice cya gatatu cy'umwaka abo bayobozi bakavuga ko amafaranga bariko barategeka gutanga atayo bategekanije kubera bari basanzwe bazi ikiringo atangirwako bemeza ko ku mashuri afise ibitigiri binini atanga amafaranga menshi kandi atayahari baravye ivyo bategekanije bamwe bakavuga ko iyo ngingo yafashwe igihutihuti kubera musitanteri wa komine makamba zona irakiza n'abo bakorana bagomba kwitekerera kubera ikiringo co kuriha kizogera bamaze kuvanwa mu mabangana rya amatora yegereje iyo ngendo ngo ikaba ikunda kwibonekeza igihe cose abarongoye amakomine babonye ko manda zabo zigomba zihere aho basiga ibigega by'amakomine bigaragara nk'uko bivugwa na bamwe mu bagize inama mpanuzwajambo z'amakomine bagasaba ko iyo ngingo yuhagarara kuko bigenza uko amashuri azisanga atagira amazi hamwe bo bacira ngo bikaba byotuma ku mashuri haduka indwara zifatiye ku isuku rike abo bayobozi basaba ko buhabwa insiguro yumvikana ituma ikiringo cyo kuriha gihindurwa kugira ntibihungabanye ibikorwa bitandukanye by'amashuri kugeza ubu abarongoye komine makamba ntibaragira icyo bashikirije kuri izo ngingo bafashe
urakoze pacifique nkeshimana dutandukire igisata c'uburimyi abanyagihugu bo muri zone kijyama yo muri komine songa n'intara ya bururi baridoga ko batariko bararonswa ifumbire kubera ko bagirizwa kwerekana amabon yahinduwe abo barimyi bo bemeza ko izo bon bazihawe n'amaposte hamwe n'amakopeke bababazwa nuko bariko bazira ubusa mu kutaronswa ifumbire mu gihe berekana ibisabwa kugira bayironswe ido n'ido na parfe mudasigana abo barimyi bo muri zone kiryama bavuga ko badatahura gushika ubu igituma bataronswa ifumbire kandi berekana amabon bahawe biciye mu mategeko abo banyagihugu bagacigura ko ayo mabon bayakuye muri poste hamwe no mu makopeke umwe muri abo barimyi akavuga ko bagirizwa kwerekana amabon bahinyanyuye amabo barayaduhaye ariko tugiye gutora hanze hari ukuntu baraba amabo bakabunga ngo bo niya pirate rero izo bo ko twazirongera mu maposite cyangwa tukazironkera mu makopeke wumva ikibazo dufise abo barimyi bababazwa n'ukuntu batariko bararonswa ifumbire barihiye amahera yabo bakerekana n'ibyo basabwa mu gihe imaze n'igihe igoye kuboneka mu gihugu basaba leta y'u Burundi kwerekana neza iyo izo bon zihinguye zaje ziva kugira ngo umunyagihugu muto ntazira ubusa ubu leta ntituronderere izo bo baduhaye iyo zaje ziva kutagira umunyagihugu mutoya ntiyobura angre kandi yaratanze amahera yiwe bo akayironkera muri kopeke cyangwa muri poste kugira ngo bakashambwira ko ya pirate leta ntitukurikiranira izo za pirate iyo zaje ziva ko twazironkera muri ayo maposte n'amakopeke n'igihugu voma akangre kiwe kuri iyo myidogo y'abarimyi uruganda rwa radiyo inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka urongoye zone kiryama kugira ngo agire icyo abivuze ko uko byaba biri ku munsi wa mbere turangirize ku makuru y'inkino yaranze iyi ndwi twaraye dusozereye i bujumbura uno munsi hatanguye ihiganwa rya tenisi rihuza ibihugu mirongo itatu na bibiri muri basiketi naho ihiganwa ku rwego rw'igihugu byarabandanije muri ano makuru turababwira uko inkino zagenze mu mupira w'amaguru naho umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba ku munsi wa gatanu hariya muri maroke zatsinzwe n'inzovu za cote d'ivoire igitsindo kimwe ku busa inkuru ya alexandre niyungeko duhereye mu mupira w'amaguru kuri uyu wa gatanu niho hariya muri maroke uburundi bwatana mu mitwe na cote d'ivoire mu nkino zo gukuranamo kugira ngo haboneke imigwi izoserukira umugabane wa afurika mu nkino z'igikombe c'isi zizobera mu mwaka uza muri leta zunze ubumwe za amerika canada na mexique inzovu za cote d'ivoire zikaba zatsinze intamba mu rugamba igitsindo kimwe ku busa urukino rwa kabiri ruzoba ejo aho nyene muri maroc rukazohuza uburundi na seychelles muri basketball naho ihiganwa ku rwego rw'igihugu ryarabandanije mu mpera z'iyindwi twaraye turangije kuri uyu w'imana dinamo yatsinze muzinga amanota ijana na cumi n'abiri kuri mirongo irindwi urunani rutsinda jimikana mirongo irindwi n'icenda kuri mirongo itanu n'icenda nayo tigers itsinda rezipo amanota mirongo irindwi na rimwe kuri mirongo itanu n'umunani ku munsi wa gatandatu new star yatsinze jimikana mirongo irindwi n'atandatu kuri mirongo irindwi n'abiri urunani rutsinda rezipo mirongo umunani n'umunani kuri mirongo itandatu n'atandatu nayo dinamo itsinda tigers amanota ijana kuri mirongo umunani na rimwe turangirize muri tennis aho kuva kuri wa mbere ibujumbura hatanguye higanwa mpuzamakungu mu bigeme bise we mirongo itanu iryo higanwa ryitabwe n'abakinnyi mirongo itandatu na babiri baturuka mu bihugu mirongo itatu na kimwe harimo uburundi bwaserukiwe na sada nahimana iryo higanwa rikazorangira ikwigerekerezo rya gatandatu ndamukiza izo nkino zizobera kuri entente sportive iminsi yose kuva isaa zitatu zo mu gitondo gushika isaa cumi n'imwe z'umugoroba bukaba bubaye ubugira gatatu gakurikirana iryo higanwa nk'iryo ribereye i bujumbura
turakoze alexandre niyunge ko ni kuri iyo nkuru y'inkino duce dusozera n'amakuru yacu nkaba nshimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi mugire aho muba mwubahuye mu banyu no mu byanyu na gawana